iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa interinete ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu nkadusanga no kuri instagram facebook na youtube vowa radiyo yacu hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbahaye ikaze mu kiganiro murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twongeye kubaha ikaze muri studio ya karindwi aho muri kumwe na cornelius hamwe na nadia taha barimo kumfasha ku buhanga bw'ibyuma nadia araza kubahamagara mu kanya kugira ngo muganire n'umutumirwa cyangwa se abatumirwa mutange inama cyangwa se ibitekerezo twongere tubakire kuri radiyo yanyu uyu munsi turagaruka ku nama mpuzamahanga ku iterambere ry'abagore iheruka gusozwa mu rwanda women deliver ni inama yahuje abantu barenga ibihumbi bitandatu bari bayirimo imbonankubone n'abandi ibihumbi magana abiri barenga bari bayirimo mu buryo bw'ikoranabuhanga uyu munsi turi kumwe na babiri mu badamu bari bayirimo baradusangiza ku byo bungukiye muri iyo nama amasomo twashingiraho kugira ngo tumenye umurongo twafata mu gutiza ingufu igitsina gore mu rwego rw'iterambere rirambye ariko tunabanje kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose bakorerwa muri iyi nama rero havugiwemo bimwe mu bibazo bibangamiye umugore muri rusange nsubiye inyuma gato imibare y'ishami rya oni ryita ku bagore yerekana ko ku isi hose ku kigereranyo hafi umugore umwe mu bagore batatu yahuye n'ihohoterwa ryo ku mubiri cyangwa irishingiye ku gitsina byibura rimwe mu buzima bwe oni ikagereranya ko mu rwanda abagore babarirwa hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu bafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane nk'uko mubizi kandi nyuma y'ayo mahano yabaye mu rwanda hagiyeho imiryango itandukanye ifasha abahuye n'ihohoterwa uh, barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri iyo harimo umuryango sevota wita ku isanamitima by'umwihariko ku bapfakazi n'imfubyi za jenoside kugeza n'ubu kandi abagore n'abakobwa baracyahohoterwa mu mpande zose z'isi nk'uko byagaragariye muri iyi nama mpuzamahanga iheruka kubera i kigali nk'uko nabivuze mu kanya rero umutumirwa wacu cyangwa se abatumirwa bombi bari bari muri iyo nama ni madame goderive mukasarasi na madame didasiyene mukahabishimana ni goderiva ni impirimbanyi mu bijyanye no gukumira ihohoterwa rikorerwa abagore no gufasha abahuye naryo ni n'umurinzi w'igihango araza rero kudusangiza ku masomo cyangwa se aduhe inama mu bijyanye n'inama iheruka kuba afatanyije na madame didasiyene mube hafi rero muganire nabo mwungurana inama n'ibitekerezo muduhe nomero zanyu kandi tuze kubahamagara abamaze kuziduha namwe ndabibashimiye cyane mbibutsa ko abatumirwa bacu turi kumwe mpereye kuri goderiva mukasarasi yahawe ibihembo bitandukanye kubera ibikorwa byiza yakoze harimo icyo yaherewe inaha muri amerika muri bibiri na cumi n'umunani cyo ku rwego mpuzamahanga cyahawe abagore bagize ubutwari mu kazi kabo hari n'icyo yaherewe muri canada no n'ahandi eh, ntarondoye muri make rero ni umwe mu mpirimbanyi ziharanira gutuma ubuzima bw'umuntu bwivugurura na madame rero didasiyene mukahabeshimana bakaba bafatanije mu muryango tevota sevota bakaba bari bari kumwe no muri iyo nama nk'uko nabivuze baraza kudusangiza ku masomo bakuyemo mbanze rero ngushimire nguhereyeho mukasarasi goderiva ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane Yego.
imana ibahe umugisha yego namwe kura kuri sipika ndumva ijwi ryawe ritangiye kwisubiramo Ye-
ntabwo muri kunyumva urimo- ijwi ryawe ririsubiramo sinzi niba washyize kuri sipika fone u- u- wayivanaho kugira ngo tubashe kumvikana ye didasiyene mukabeshimana nawe turakwakiriye ku ijwi ry'amerika
Eh, murakoze cyane turabashimiye kandi turabasuhuje yego yego ye ah, yego no- n- nagira ngo rero nyine mbanze mbashimire kuba mufashe uyu mwanya wo kugira ngo tuganire mwembi mwari mu nama mpuzamahanga y'abagore women deliver Ah, nagira ngo muri make nguhereyeho go deliver iyi nama wayibonye ute go deliver iyi nama wayibonye ute y'abagore utubwiye mu magambo make
Eh, murakoze cyane iyi nama umeni deriva makumyabiri makumyabiri na gatatu yabereye i kigali iwacu mu rwanda kuva ku itariki ya cumi na karindwi kugeza ku ya makumyabiri nyakanga irimo abantu barenga ibihumbi bitandatu nk'uko mwabivuze harimo n'abanyamakuru benshi harimo n'abandi bayikoreye bayikurikiye bifashishije ikoranabuhanga ndetse kandi hagiye haba n'amanama yate- yayiteguraga mu mezi atandatu ashize rero iyi nama nabonye ko ari ihuriro rikomeye rikomeye ariko cyane kuko byarimo kubaka ubushobozi bw'umugore cyangwa n'undi wese wayi- wayijemo ku- no kubaka ubushobozi bw'urubyiruko dore ko narwo rwari rurimo ari rwinshi byatumye rero tumenyeramo abaterankunga banyuranye hari n'abadusuye bababwira mu kanya hanyuma kubera ko rya- yari igamije guteza imbere uburinganire bw'umuntu gabo n'ubumuntu gore kandi natwe tukaba dukora muri iryo shami ryo guhagurukiriza abantu uburinganire byari byiza rero ko tumenya n'ibikorerwa ahandi hirya no hino ah, mu bihugu dore ko yari ibaye inshuro ya gatandatu Eh, hanyuma yari irimo abantu banyuranye harimo abarengera imiryango migari imiryango ya sosiyete sivile harimo abahagarariye za guverinoma harimo abiya- abahagarariye abigenga cyangwa se imiryango y'abahebwe nayo yari ihari abahagarariye urubyiruko eh, ndetse n'abakorerwa n'abahagarariye imiryango y'abakorerwa ivangura cyangwa se navuga bahabwa akato nk'abafite ubumuga n'abandi muri iyo nama rero hashyizwe imbere ubuzima n'uburenganzira ku buzima ndangagitsina kuko n'ubundi byari mu ntego zayo mu- ziva mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe kugeza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu Mm, kandi hari hashingiwe ku mahame ya kigali birumvikana kuko ni iy'abafeministe kugira ngo hige ku bibazo abagore n'abakobwa bahura nabyo hariho no kwiga ibijyanye n'imihindagurikire y'ibihe harimo kureba uku- ibyerekeranye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gufata ingamba zo kugira ngo habe kurikumira n'ibishoboka rirwanwe burundu harimo kureba ku byerekeranye n'imirimo idahederwa idahabwa agaciro kandi ikorwa n'abagore ubundi yakagombye guhabwa agaciro ndetse ga- gahanitse Mm, kandi ha- tugomba no gutekerezwa ku bibazo ku bisubizo binyuze by'ibibazo bishingiye eh, kugaragaza ibimenyetso nyakuri by'icyakorwa rero Yeah.
ha- harimo no kuganira kuri leadership iyo bita ku burenganzira mu nzego zo mu makominote a- a- anyuranye ibyo byose rero hari kugira ngo biganirweho havanweho inzitizi inzitizi zinyuranye hashakwe uburyo cyangwa se haboneke amahirwe ibyo navuga opportunité zo guteza imbere uburinganire n'imibereho myiza y'abakobwa n'abagore mu bibaranga ibyo ibyo ibyo ari byo byose muri za identite zinyuranye insanganyamatsiko nyamukuru ni uko iyo nama yari urubuga ubufatanye n'ibisubizo kandi ku buryo burambye ibijyanye n'uburinganire nyine bw'umuntu mugabo n'umuntu gore nk'uko nabivuga mu kanya yego rero yari ifite intego eshanu hariho gushoza igikorwa mpuriraho mu guteza imbere uburinganire hariho guha inshingano abayobozi mwumvise ko bari bahari no mu ifunguro ry'ibyo nama Yego.
bashoboye kubikurikira mwumvise abayobozi bari bahari na perezida wacu yari ahari harimo kubaka ubushobozi bw'urubuga bw'abafeministe abafeministe ni abantu barwanirira uburenganzira bw'umugore umugore agatera imbere umugore akava mu bimusubiza inyuma akumva nyine ko a- agomba ku- kugira uruhare mu- mu iterambere rirambye hariho no guha ubusobanuro bushya ku muyobozi hanyuma no gushyiraho izo mbuga zitandukanye Mhm.
rero eh, Sura- muri iyo nama wungukiyemo byinshi reka tuze kugera ku masomo nyuma mu manama ah, mu- mu masara anyuranye aho ibiganiro byatangagwa- byatangirwaga yego reka inama mu gice yafunguwe muri beka arena ye- u- reka gondelive hazasurwa sitande zinyuranye byerekana iby'umuco nyarwanda byerekana ibikorwa by'abanyarwanda ndetse na- n'umuco nyarwanda uhagarariwe n'urukerereza rwatugiye kakahava hanyuma igakomerezwa ku munsi wakurikiyeho iminsi itatu yakurikiyeho inama yakomereje muri komvesheni senta ye ura- Ariko noneho- uraza kugenda utubwira buhoro buhoro muri kigali reka tugende tubiganiraho buhoro Tuganisha ko u rwanda ni igihugu cyiza cyateye imbere gifite ingamba nziza eh, cyane ko turi aba mbere muri afurika ku byerekeranye n'ingamba zo guteza imbere uburinganire bw'umuntu gabo n'umuntu gore tukaba turi aba gatandatu mu rwego rw'isi ibyo byose biduha ko twebwe nk'ibyo twasubiramo ku rwanda rwateye imbere tugomba gukomeza gushimangira iryo terambere ry'u rwanda Mhm.
tujya no hirya no hino mu- mu giturage aho umugore agomba gufata ibyemezo bye bye ku giti cye no gufata ibyemezo by'urugo rwe Mm.
eh, kuko tutera ikirenge mu cy'abakuru bacu bari mu nteko ishinga amategeko tuzi ko harimo mirongo itandatu n'umwe ku ijana mu myanya eh, yo mu nteko ishinga amategeko muri za minite turahagarariwe kuri mirongo itanu na batanu ku ijana muri sena mirongo itatu n'umunani ku ijana muri mirongo ine na mu njyanama hirya no hino turi mirongo ine na batatu ku ijana ariko noneho ni uko gufata ibyemezo wa mugore wo hariya mu giturage twebwe nk'abari bamuhagarariye ibyahugiwe muri iyi mu- muri wumeni deriva tukabimanukana tukazabigisha byaba bishoboka n'aho dukorera mu turere hirya no hino nabo tukazakoresha inama twongera kwibutsa umugore ko agomba gufata iya mbere mu iterambere rimureba nk'umunyarwandakazi ariko nanone no mu iterambere eh, rimureba nk'ugize urugo mu rugo rwe nk'umugore yego rero n'abana bacu b'urubyiruko ni ngombwa ko nabo Godari.
tuba- tubahagurikiriza kuri izo nsanganyamatsiko twagiyemo Yego.
kandi turazibagezaho ye mu Kandi kanya nanone turaza kuzi- ntitwibagirwe no- no ku- no kureba ba bandi bafite ubumuga bunyuranye kugira ngo nabo binjire muri gahunda zacu Yego.
gahunda z'iterambere noneho twese dutere imbere cyane cyane abafite ubumuga b'abagore n'abakobwa yego ye re- uratubwiye rwose ku buryo burambuye ibijyanye n'ibya- ibyasuzumiwe muri iyi nama turakom- turagenda tubigarukaho buhoro buhoro uko ah, iminota igenda i- i- ikurikirana nagira ngo nze no kubaza didasiyene ah, wakurikiye umaze gukurikira ibyo mugenzi wawe goderiva avuze bijyanye n'iyi nama Ah, nagira ngo mpere kuri uyu muntu mube mu baduhaye ubutumwa ku kuri facebook witwa hahirwa basenga abraham ndagira ngo uzugire icyo umwumwirira mbere y'uko nguha umwanya niba hari icyo ushobora kuzuriza eh, goderiva uyu witwa Hahit- hahirwa basenga abraham yavuze ati iyi nama nta gishobora kuvamo cyateza imbere abagore kubera ko leta zo muri afurika zananiwe guteza imbere urubyiruko none abagore wapi afurika ikunda inama gusa ariko ibivamo ntibabikozwa didasiyeni nk'uyu nguyu wamubwira iki wowe urabyumva ute ku bijyanye n'iyi nama urabona ibiza ibyavuyemo bizashyirwa mu bikorwa
Eh, murakoze cyane Eh, ngarutse ku kibazo cye nagira ngo mubwire ko iyi nama ari urubuga rugari rwo gusangira eh, ibyagezweho byo gusangira eh, ubufatanye byo gusangira ibisubizo muri byinshi ngarutse rero ku cyo avuga ku bihugu bya afurika muri rusange navuga ko u rwanda rufite ubudasa Mhm.
Eh, nibaza ko muri afurika buri gihugu gifite ibyo- icyo bi- bi- bikora ku bijyanye no guteza imbere urubyiruko ariko njye ndavuga ku bijyanye n'u rwanda Mhm.
kuko u rwanda rwo rufite ubudasa iterambere ry'igihugu cyacu rishingiye ku ruhare rwa buri muntu uwo ari we wese kugira ngo u rwanda rugaragaze iterambere rya buri wese ndetse rigere no ku rubyiruko duhera cyane ku kubaka umuryango aribyo nyakubahwa perezida paul kagame yavuze mu gutangira mu magambo yavuze yavuze ko mu ijambo rye yavuze ko ubu igihugu cyacu kirimo guteza imbere umuryango guhera ku mwana mutoya ndetse hakaba harimo no gushyirwamo uruhare runini kugira ngo abagabo abapapa ababyeyi b'abagabo babashe kugira uruhare mu bijyanye no kurera abana batoya kugira ngo bazavemo abantu b'ingirakamaro icyo ni icya mbere ku bijyanye n'umuryango naho ku kijyanye n'urubyiruko rero dufite gahunda zifatika eh, zituma umuntu wese uhereye ku bana bakibyiruka buri muntu wese afite amahirwe yo kwiga buri mwana wese afite amahirwe yo kwiga buri mwana wese afite amahirwe yo kuzamuka mu myigire ye kuko iterambere ry'abana mu kwiga rishingira ku bushobozi bafite no ku bumenyi buri mwana wese ku rwego rw'ubwenge afite akabasha kuba yakwiga kandi akiga neza kugira ngo azabashe kugira icyo yimarira n'icyo amarira igihugu mu myaka izaza iterambere rero rishingiye eh, ku kwigisha abana eh, ku buryo buringaniye abana b'abakobwa n'abana b'abahungu ni icyizere gikomeye ko mu budasa bw'u rwanda aba abo bana bagaragara mu nzego zose urubyiruko ruri mu nzego eh, rikamere ndetse no ku rwego rwa politike Mm.
dufite abakiri batoya bari mu nzego zifata ibyemezo abahungu n'abakobwa dufite abahungu n'abakobwa bateye imbere mu bijyanye n'imishinga mu bijyanye n'ubukungu ndetse bari no mu nganda bari no mu bahanga inganda bivuga rero ngo iterambere ry'igihugu cyacu rishingiye rwose ku mbaraga z'igihugu zihereye ku batoya kugira ngo twizere yu- ejo hazaza ubu rero u rwanda nkaba ndubonamo igihugu gifite ubudasa eh, umuntu atagereranya muri rusange n'ibihugu bya afurika ngarutse rero kuri iyi nama navuga ko hari harimo urubyiruko eh, mu- mu mubare wari urimo hari harimo n'urubyiruko rwinshi rufatika ruturutse hirya no hino iyi nama rero yari igamije kugira ngo ibe urubuga yari urubuga ru- rufunguye rwo kugira ngo abantu bigire ku bandi n'urwo rubyiruko nabo- nabwo rwari rubifitemo amahirwe rwabonye akanya ko kugira ngo rwigire ku by'urundi rubyiruko rw'ahandi rwagezeho ndetse iyi nama yari ishingiye no kugira ngo habeho ubufatanye mu bufatanye rero ntabwo urwo rubyiruko rwari ruhejwe kwari ukugira ngo barebe abafite izindi mbaraga mu mpande zose z'isi mu bijyanye no guteza urubyiruko imbere babashe gufatiraho kugira ngo babashe gufatanyiriza hamwe bagana ku bisubizo kuko inama yari igamije no ku- gusangira ku bisubizo bigenda bitangwa hirya no hino Ye.
bityo rero navuga yuko twarigaga kandi natwe tukigisha eh, nk'abakuru n'urubyiruko kwari ukorwa rurimo rwiga rwigisha n'abandi nibaza ko buri wese afite icyo yatahanye kandi iyi nama izagira ikintu gikomeye isigira urubyiruko rw'u rwanda Mhm. muraza kutubwira namwe icyo mwatahanye kizabafasha mu byo musanzwe mukora reka tujye ku murongo wa telefone hari abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira icyo ba- bu- ba- batunganiraho cyangwa se babaza jean pierre kimana uranyumva karame karame wiriwe Ndakumva neza rwose ye urahagana hehe wiriwe neza Eh, ndi mu murenge wafunzwe mu kagari ka nyamirama aho bita intungamo mu karere ka rwamagana Mhm,
rwose iriya nama jyewe ndayishyigikira mhm,
kubera ko ubona ko iterambere ry'umutegarugori mu rwanda niko tubita mhm, ni ni ikintu kigaragarira amaso kandi gifatika bitandukanye no hambere mu mibereho y'ababyeyi batubyaye igihe abadamu bazaga iyo ngiyo mu bikari baka- bagatekererezwa ariko ubu ngubu ubona ko umudamu yahawe ijambo afata ibyemezo mu buryo butandukanye mu ngeri zose mhm, abadamu baritinyuka bakagenda bagakora ku ifaranga ntabwo ari wa mudamu ukiri aho ngaho ngo ategereje ko abwira umugabo ngo ndashaka kumpa igiceri cyo kugura isabune cyangwa umunyu mhm.
ahubwo nabo babasha kwi- kugenda bagashinga udukoperative dutoya bagatanga amafaranga ndetse abandi ababashije kwiga bakabasha kujya mu mirimo dufite ba gitifu b'abagore dufite abavisi meya ndetse muri afurika twumvishije no ku isi ndetse harimo n'abaperezida ni ukuvuga ngo rero abadamu ntabwo bakitinya ahubwo barashoboye ni kimwe n'abagabo nta mpamvu yo kubapfobya ahubwo tubonereho tugaye kuko burya ntihabura mu bantu ntihabura kuburamo igitotsi tugaye ba bandi bagipfobya abagore cyangwa se babakandamiza abo ngabo ni abo guhugurwa nabo ariko twaba twabaninze turabahugura tukabereka ko buri muntu wese n'undi baruzuzanya kandi bakarushaho kugira iki bakarushaho kugira iterambere muri byose ni ukuvuga ngo ubundi mu rwanda dufite umugani uvuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo bivuze iki niba umugore wawe abashije kuba asobanutse reka ariko mbyita rwa rugo ruzagendwa inshuti zizaboneka za nshuti uko uzazakira zizaba zarakuruwe nande zarakuruwe na wa mugore umugore ni uw'agaciro rero mbere na mbere abamama bacu hejuru bajye ku isonga murakoze ndagushimiye cyane rwose jean Pierre kimana kuba unacyabuye abagabo bagenzi bawe yenda iyo ari twebwe tubivuze nk'abagore bari kuvuga yenda ko tubogamye ariko ndibaza ko wowe ubabwije ukuri ukababwira uko ubibona n'uburyo wumva ko umugore atagomba gusigara inyuma kandi ashoboye koko turabyemera hari ingo nyinshi zubatswe yego hari ingo nyinshi ubona abadamu aribo bafitemo ijambo aribo bafite icyo binjiza atari bya bindi bya kera ni ukuvuga ngo umuntu rero uvuga ngo arabapfobya uwo nguwo yaza tukamuha amahugurwa ahubwo tukamuhugura tukamwereka ko abagore nabo bashoboye ubuse bangahe bari kurikwa bubaka ntabwo ari nka bamwe ba kera ngo batajyaga ngo bakubaka inzu oya barashoboye nabo naho rero abo ngabo bandi bakibapfobya nabo turabahwitira tukabahugura tukabereka ko nabo bashoboye kuko urwo ntabwo ari urw'umugabo gusa ahubwo ni urwa twese ni urw'umugabo n'umugore murakoze cyane ijwi rya mbere urakoze cyane ahubwo nawe ndumva twari dukwiye kuzagutumira mu kiganiro cyihariye niba watubonera umwanya
yego
urakoze cyane ye yego namwe goderiva wakurikiye ibyo uyu muvandimwe avuze ubwo uraza kugira icyo bitubwiraho ariko reka mbanze nakire na jean claude bigirimana kugira ngo nawe agire icyo avuga ko yari amaze akanya ategereje jean claude bigirimana wiriwe
amahoro neza twirwa neza yego yego urahagana hehe
ndi mu burundi mu cibitoki cya rugomba aho bitwa ibuganda gasenyi yego yego ibuganda bumeze neza
ibuganda tumeze neza imana ishimwe nuko ufite igitekerezo ikibazo inyunganizi ku batumirwa ijambo ni iryawe
byose ndashobora kubicako ikintu nagomba kuvuga ku bijyanye n'iterambere ry'abakenyezi ni iby'ukuri yuko mu gihugu ngaha mu Burundi aho mperereye iterambere ry'abakenyezi riri kuraraba biratandukanye cyane uko byari byifashe mu myaka yahera aho wasanga abana b'abakobwa bakumirwa mu mashuri ugasanga mbere n'ababyeyi barabigiramo uruhara ku buryo bavuga yuko ata amashuri y'umwana w'umukobwa mugabo ubu uri kuraraba muri ino myaka hari ukuntu usanga barajijutse barabonye yuko umwana ari kandi barabonye yuko abakenyezi nabo nyine ubwabo bashoboye hari ibikorwa imirimo barangura reka mbere biragaragara n'ukuntu bamwe bamwe usanga hari amabangamana ko bagiye barahabwa muri leta kandi barangura neza wanashima kurusha abagabo rero icyo ni icyerekana by'ukuri yuko n'abakenyezi n'abagore nabo nyine bashoboye hama ikindi kintu nagomba kuvuga ni ku kijyanye na cyane cyane aho naho biri uko ntawo bideha burya abarundi bakunda guca umugani ngo nta mwungu buri sato ntibitahizwe haricyariho abagabo bamwe bamwe usanga bakubagura abagore mu ngo bakubagura abagore babo ugasanga barasuzugura abagore babo ko atari kintu bashoboye rero nk'abakenyezi bashaka iterambere cyangwa se abakenyezi bifuza guharanira agateka kabo nabo nyine rero ba- ntibaba bakwiye kumwuma na cyane cyane kuri ibyo bintu usanga bigenda birabera mu ngo ahubwo baba bakwiye kwitura kuko usanga hariho abantu amashyirahamwe asanga byeje bagateka k'abakenyezi mugabo rero nta kunuma ibiba byabereye mu ngo ku gukuba kugwa kuba kwabereye mu ngo bakwiye kwitura bene ayo mashyirahamwe na cyane cyane akanafasha nawe nyine guhimiriza ku bantu b'abagabo gutanga impanuro kubera yuko burya nubona nk'uko mugenzi wanjye jean pierre ariko arabivuga burya urugo ahanini rugizwe n'umugore Eh, naho nyine umugabo ari we afata iya mbere mu rugo na cyane cyane ku biraba urugo rwiwe umuryango wiwe urugo burya ahanini rugizwe n'umugore kuko umugore niwe yaba ari mu rugo niwe ashobora kumenya abo- ahanini kwitwararika umuryango na cyane cyane abana Eh, rero ga ikintu ariko ndavuga rero ni uko abajejwe abarongoye bene ayo mashyirahamwe usanga haranira ku gateka k'abakenyezi barakwiye guhimiriza na cyane cyane bakaguza ibiganiro byo guhimiriza bakaduga no mu mitumba kubera ko cyane cyane usanga abagore bakubagurwa bigaherera iyo usanga ari abagore bo mu mitumba ahantu kure hategereye ibi- hatari mu bisagara hategereye amabarabara rero abo kenshi iyo bakubagurwa hariho umugani bakunda guca ngo niko zubakwa uca usanga rero ba- banuma ukuntu bakumirwa bakanuma bakavuga ngo niko zubakwa mugabo kandi rero niyo mpamvu kuko turasaba ko bene ayo mashyirahamwe akwiye guhimiriza no mu iyo mitumba agatanga impanuro akajijura wanashima abagabo ugwaruka bagakura bazi yuko umugore ariko arahara mu rugo urugo ntirutera imbere nabyo nyine birashobora kugira icyo bifashije Mhm. Ye. ndagushimiye cyane rwose jean claude bigirimana wunze mu rya mugenzi wawe jean pierre kimana ubwo rizera ko uko mubibona n'abandi bagabo bazagenda abatari babibona uko nguko nabo bazarushaho kugenda bamenya mu bihe biri imbere ndagushimiye cyane
yego cyane mugabo hari akandi kantu gatonya nari ifite aka intererano ntenya cyangwa Yego.
ibyibuzo ntonya nari ifite Eh, nagomba kuvuga ku kijyanye bo nibyo naho byibonekeza yuko hari ukuntu urubyiruko kanaka iterambere ry'abakenyezi cyangwa se ugukumirwa kw'abakenyezi hari intambwe yatewe muri icyo kintu ngo haracyariho aba- abantu bamwe bamwe usanga barihaye ingendo yo guku- yo gukubagura na cyane cyane ugasanga abakenyezi abana b'abakobwa bari mu mashure ugasanga abayobozi bamwe bamwe bashaka kugoba ibyo baragiye eh, tutibagiwe n'abandi usanga barahejeje ubuzi bariko bararondera ubuzi ugasanga kugira baronke akazi eh, barinda eh, gukubagurwa kandi ugasanga ni ibintu by'ukuri usanga bititura imico n'imigenzo y'ibihugu bimwe bimwe na cyane cyane nko mu bihugu usanga duheremo byo mu karere k'ibiyaga binini usanga bavuga yuko eh, indero y'umwana w'umukobwa eh, indero y'umwana w'umukobwa ari indero ikwiye gukurikiranirwa hafi rero ga- usanga bene abo bayobozi babi bataye ibanga ryo kurera usanga bakunda gukora ibidakorwa mu gukubagura bene abo bana b'abakobwa bakabemera amanota cyangwa babasaba gukora ibyo bakora abo bana b'abakobwa yarezwe agifise ubuntu akihagarara ko akabyanka baca usanga akenshi bimuviramo kumbure kwirukanwa ku ishure cyangwa ugasanga mbere bamwe baravuyemo n'amashuri bakayaheba kubera iki kubera banse kuba bohemuka rero ga twagomba dusabe ayo mashyirahamwe ya cyane cyane y'abakenyezi aza arahaguruka kubera ko hari nagihe usanga mu barerekera ikibaba bene abo bayobozi cyangwa se abo barezi usanga harimo n'abakenyezi igitangaje ugasanga n'umukenyezi nawe arimwo rero ga dusabe habeho amahimiriza akwiye ku bijyanye n'icyo kintu kubera yuko twokwiyumvira yuko hagezeho iki- twageze ku iterambere rinaka ku bijyanye n'iterambere ry'abakenyezi cyangwa gukumirwa kw'abakenyezi mugabo ukazosanga hariho ukundi gukumirwa gushasha kwadutse mu ibanga kudashoboka kwibonekeza rero barakwiye guhimiriza no ku bijyanye n'icyo kintu yego yego reka ngushimire cyane jean claude
murakoze cyane Eh, ah, didasiyene wumvise ibyo jean pierre kimana na jean claude bigirimana bavuze ahanini bavuze ku bijyanye n'iryo terambere ry'umugore nyine ariko ah, hari nk'i- nk'ibi bitekerezo batanze urabivugaho iki
Eh, ibi bitekerezo bafite ibitekerezo byiza cyane biragaragaza impinduka mu myumvire eh, ku bijyanye n'iterambere ry'umugore nibyo navugaga ngo ibihugu byacu bifite ubudasa mfatiye nk'uyu wavuze ku rugero rw'abagore mu rwanda bw'abagore bashoboye ko abagore bahagaze neza mu iterambere ry'igihugu ndetse n'uguze avugiye i burundi nawe arunga mu byo uwo mu rwanda yavuze nkavuga rero ngo uko niko kuri niko bihagaze ibintu byarahindutse ntabwo muri iki gihe umugore agitekereza umugore nta nubwo akifashe nk'uko yari ameze hambere hambere yari atsikamiwe n'umuco umuco usa naho uzunguruka udatera imbere hambere yari atsikamiwe n'imiyoborere yahezaga umugore yari atsikamiwe no kutabasha kugera ku makuru no kutabasha kugera mu ishuri ariko umugore w'uyu munsi arashoboye arashoboye kubera ko umugore wo mu rwanda ndetse n'uwo mu burundi nk'uko babivuze yibonamo nk'umwe mu bafite uruhare mu bafite uruhare mu guhindura imiterere imyumvire ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu rero ni ikintu gikomeye cyane kuba umugore atibonamo nk'utegereje ko ahabwa n'abandi ahubwo akibonamo umugore nawe ufite icyo atanga kugira ngo igihugu kibashe gutera imbere ibyo rero biraduha icyizere ko byanze bikunze ejo hazaza h'ibihugu byacu ejo hazaza h'afurika ejo hazaza h'isi harambye kubera ko umugore n'ubusanzwe umugore atanga ubuzima umugore ni umubyeyi urera umubyeyi rero wahindutse azahindura n'umwana w'umukobwa umugore wahindutse azatanga urugero ku mugabo we ndetse atanga urugero muri rusange n'aho atuye ibyo rero bigatanga icyizere ku iterambere rirambye ku bihugu byacu by'umwihariko mu rwanda aho biragaragara niba umugore ubu ngubu ari mu nzego zifata ibyemezo mu mpande zose iyo umugore ari ahantu afite ijambo kandi rikumvikana urumva ko afite uruhare rwihuse rwo kugira ngo afatanye n'abandi afatanye n'abagabo mu bijyanye no gufata ibyemezo byiza biteza imbere igihugu by'umwihariko biteza imbere uburenganzira bw'umugore n'umukobwa no kumuha amahirwe angana n'ay'abandi mu kujya imbere nuko rero mbibona ntabwo ndi kure y'iby'abo bagabo bavuze kandi birananejeje kuba aribo babibona kera aribo bahezaga abagore turakataje mu iterambere cyane none goderiva nawe wabyumvise ibyo ari ibyo mugenzi wawe didasiye navuze ari nabyo bariya bagabo bombi bavuze hari uriya jean claude numva ariwe bavugaga abagabo basuzugura abagore babo cyangwa se babakubita akanifuza ko ibiganiro byakorwa no mu bice by'icyaro kugira ngo n'abandi bagore nabo bakanguke iki kibazo cyo gusuzugurwa kw'abagore cyangwa se abana b'abakobwa guhabwa amanota ari uko bigenze gutya bigenze gutya n'ababayobora mwebwe hari ibibazo nk'ibyo mwabonye muri iyi nama byaganiriweho bishobora kuba biri mu bindi bihugu bitandukanye goderiva
murakoze yego murakoze ibyo bibazo nk'ibyo mu manama nagiyemo ntabwo byagarutswe ntabwo nabyumvise ariko mu buzima busanzwe aho dutuye cyane cyane mu giturage n'ibibazo by'abagore bakubitwa bijya bibaho ariko kubera ko hari inzego zahagurikiye ubudahanwa ari ibu kandi ikintu nko mu rwanda hirya no hino hari inzego inzego cyane cyane nka nk'inzego ziri mu mudugudu cyane cyane nk'iyo zivuga ko hari imigoroba y'imiryango ibibazo byose byagorerwa biravugwa biganirwaho bakageza ku bashinzwe ubutabera ntabwo bikiza mu butabera bwunga ahubwo mu butabera buhana noneho abagore baba bakishe abagabo babo babakishe hanyuma ibyo kuvuga ngo babasuzugura byo ntabwo bikiboneka ntabwo bikunze kubona umugore asuzugurwa kuko uko ibintu bigenda uko abantu bigishwa bigishwa binyuze mu matsinda bigishwa binyuze muri mu madini n'amatorero ibintu byo gusuzugura abagore ntabwo bikiba byaragabanutse cyane ko ubu ngubu buri mugore agira itsinda abarizwamo amatsinda y'ibinini batangana amafaranga bahingira make batangana amatungo ayo matsinda rero nayo icyo cyo kunywa bagatsinda bisa nkaho cyagabanutse ibyo rero bituma wa mugore yararushijeho kugira imyumvire ituma adakubitwa ituma atihanganira ihohoterwa rimukorerwa ni ibyerekeranye rero n'amanota ku mashuri ndakeka ko icyo kintu cyavuyeho ntabwo nticyumva hari igihe twigeze bikoraho tukabona abana bamwe kugira ngo babone amanota baratanga igitsina cyabo ariko nkurikije ko mu minsi ishize hano mu rwego rwacu rwa shavota twagiye mu bigo cumi na bibiri duhagurukiriza abakobwa ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere ubuzima bw'imyanya ugasanga ahubwo barabibutse barabizi ntabwo rero abakobwa muri kino gihe bagikorera bagitanga igitsina cyabo ngo babone amanota ahubwo bariga ugasanga bari mu matsinda yo kwiga ugasanga barashaka barigisha yenda n'ababyeyi babo bakabibafashamo ibyigisho bitangwa mu kigoroba ntabwo rero abantu hano mu rwanda nta bantu twavuga ko batanga igitsina cyabo ngo babone amanota kuko ahubwo bakanguriwe kwiga kugira ngo babone amanota yakoreye yizire bityo bizamufasha no kujya mu mashuri akurikiye y'univerisite aminuze azabone akazi keza bityo bityo ntabwo rero bidukunze kubaho ariko ntitwagura no kujya tubigarukaho ngo
bitazagaruka bijya kuvuga ngo ntibikiriho ariko bishobora kongera kuzabaho niyo mpamvu muri za tansibilizasiyo dukora muri bwa bukangurambaga dukora bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina tubigarukaho twongera tukabivugaho kugira ngo umwana w'umukobwa gihuze ihohoterwa n'ibiki n'ibiciro byarwana byarwanya n'ibiki yafasha abagenzi be kubirwanya n'abagabo kandi bakabigiramo uruhare hari n'imiryango nka rwamureke yashyizeho uburyo kugira ngo umugabo nawe agire uruhare mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore ibyo byose rero ni inzego zigenda zifashanya muri bwa muri ya solidarite tuvuga kugira ngo umugore abeho kubera atagombaga kubaho uburenganzira bwe bwubahirizwa nk'umugore nk'umubyeyi nk'umugore nk'umurezi nk'umugore nk'inshuti uwo bafatanyije ku rugo rutera imbere ikintu rero tugamije ubu ngubu ni iterambere ry'urugo ririmo wa mugore uteye imbere ushoboye kandi utekanye na wa mugabo ushoboye utekanye ku buryo ubu bakaba birimo ko wa mugani w'abanyarwanda uvuga kandi abagira inama inama irabasanga ni ngombwa rero ko abagabo bacu basaza bacu ba marume bumva ko iterambere ry'umugore ari ryo terambere ry'urugo kandi ari naryo torera ry'amahoro mu ngo kandi twese turabikeneye yego kandi iterambere rihera mu rugo reka rero twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefone twakire fabrice fabrice uranyumva
ntabwo ari iryo zina ni batiri febure kuri fesibuke batiri febure yego nta nta ntabwo bari bambwiye ngo ni fabrice ariko nta kibazo ubwo batiri febure ubwo ijambo ni ryawe uri ahagana hehe
ni kigali mu rwanda mbanze gushima hano nsanganyamatsiko mwashyizeho kuko uriya umugore naho kera babahohoteraga ariko ubu ngubu twasanze ko ari cyo bamaze kuko bariga n'amatekinike ariko hari abagabo usanga ngo nta mugore yabaye nk'umufundi nta mugore yabaye umumotari ariko tumaze kubona ingero nyinshi ahubwo baranashoboye nkagira inama rero nkagira inama y'abagabo bagenzi banjye y'uko kumva y'uko umugore ntacyo ashoboye nibo babashije nabo bafite uburenganzira nk'ubw'abandi ufite n'umwana wamugira inama yo kwiga ibyo ubona umugore kera bavuga ngo atashoboye
kandi barabishoboye ntacyo adashoboye
ntacyo adashoboye kuko no kurira inzu nayo yayurira kuko none se ni ingufu zindi wakoresha ko ari tekinike kandi kuba wabyize nawe ukabishobora
mukomeze urwo rugamba rwose
mekanike nayo ikaza njye mfite ingero nyinshi hari umuntu nabonaga w'umukobwa w'umukanishi hari unigeze kubona nawe w'umushoferi hari unigeze kubona umufundi tunakorana anaturusha kubaka n'amakamyo barayatwara nta nubwo ari no kuba umushoferi usanzwe yego ubwo rero nagira inama abagabo bagenzi bacu nabo babaha uburenganzira biyumvemo biyumvemo ko nabo bashoboye nkabo n'abajya abantu uburenganzira
rwose mukomeze kudufasha muri ubwo bukangurambaga
murakoze yego yego urakoze cyane didasiyene hari abo mukunze kubona nk'iyo mugiye mu bikorwa byanyu bya sevota hari abo mubona nk'ababyeyi baba bagiheza abana babo wenda ntibareke ngo abakobwa bajye mu mashuri cyangwa se mukabona ko harimo kugononwa mu bijyanye n'imirimo yari isanzwe bivugwa ko yitiriwe abagabo
navuga ko umuntu abibona ariko noneho si byinshi byaragabanyutse cyane kubera ubukangurambaga rusange dukangurira abagore n'abagabo gukorera hamwe abana barabikangurirwa mu ishuri ndetse bazi n'aho babariza baramutse bahohotewe ubu mwana wo mu rwanda azi neza ko niba ahohotewe n'uwo ari we wese hari inzego runaka yakwitabaza kugira ngo bamuhe ubwo burenganzira gusa ntitwabura kuvuga ko wenda nko mu rugo aho badafite ubushobozi bwo kugira ngo abana bose bige ushobora gusanga wenda bateza imbere umwana w'umuhungu cyangwa se uw'umukobwa ubu ntabwo bikiri ibya kera bavugaga ngo hagenda umuhungu gusa ubu abanyarwanda bamaze guhindura imyumvire ko abana bose ari kimwe ndetse bakaba bavuga bati umukobwa kuko atsinda reka tumusunike agenda ajya kwiga mu mashuri mbese ya leta ahambaye reka ubundi kuko amafaranga atabonetse tuba tumushyize hano hafi y'urugo hanyuma yige hafi y'urugo wenda aho yishyura make kuko ataha mu rugo ariko mu by'ukuri ntaho bakiri bahagaze ngo turateza imbere umuhungu cyangwa se turateza imbere umukobwa bateza imbere uwo babona afite ubwo bwenge buhagije azabasha gukurikira akagenda akagera kure iyo ni byarahindutse biturutse nyine ku bukangurambaga bukorwa ari ku ruhande rwa leta ari ku ruhande rw'imiryango ya sosiyete sivire ari ku ruhande se rw'amadini ni ukuvuga ngo ubukangurambaga burarambuye ko abantu bose barareshya mu rwanda hari ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu tuzi neza yuko kandi abanyarwanda bamaze kubyemera yuko mbere y'uko uba umugabo umugore umuhungu cyangwa se umukobwa uri umuntu ndetse tukagenda tukagera kure hakaza na politiki yandi umunyarwanda bivuga rero ngo ubu turareba ko uri umunyarwanda uwo uri we wese ugomba gutera imbere nk'umunyarwanda tukareba ko uri umuntu ugatera imbere nk'umuntu iby'abahungu n'iby'abakobwa biza nyuma ariko ku bijyanye n'amahirwe arangana haba mu mashuri nk'uko nabibabwiye ni ipiganwa umuhanga agahita umukurikira agakurikiraho ibyo rero bigatuma no mu kazi ibijyanye no mu kazi niko bimeze bigatuma rero umubyeyi adahagararira gusa ngo ku muhungu cyangwa se ku mukobwa umuhungu umubyeyi w'umunyarwanda ubu yasobanukiwe ko umuhanga ari wo wo gusunika mbere akagenda n'undi akamukurikira batitaye ku gitsina runaka murakoze murakoze namwe goderiva ushubije amaso inyuma ukareba muri iyi nama ibyo mwigiyemo ibyo mwasuzumiyemo ibibazo bikomeye wavuga uti ni ibibazo by'ingutu ibihugu bimwe bikiri muri ibyo bihugu mu bantu mwaganiriye haba mu matsinda usanga bigaruka ku ki ibibazo biremereye ibihugu bindi bifite yenda mutakibona mu rwanda
murakoze nkurikije n'abantu bagiye baganira mu matsinda hari nk'itsinda nagiyemo ryari rikuriwe n'abanyakanada n'ibibazo bavugaga yenda ku butwererane wasangaga nk'abarimo cyane cyane abari baturutse muri afurika bakivuga ko bakeneye inkunga kugira ngo bashobore kurwanya ubukene bivuga ko ubukene nubwo atari karande ariko ubukene buracyahari ubwo bukene yenda mpereye nko ku rwanda bavuga ko muri cya gihe tugize ibihe bibi cyane ko dutungira ku buhinzi iyo habaye ibihe bibi hakagwa imvura nyinshi cyane cyangwa hakagwa izuba mu gihe kitari giteganijwe imyaka yose twacungiragaho iruma iyo yumye rero wa musaruro abaturage bari bategereje tuvuga ari nk'umusaruro w'ibigori muzi ko muri kino gihe mu rwanda hari kampani yo guhinga ibigori abantu bakabona n'amafaranga ugasanga ni nka sizeni yo mu ikawa iyo rero nk'iyo sezoro ipfuye kubera ihindagurika ry'igihe nacyo ni ikibazo gikomeye ubu mu ngo zacu z'abanyarwanda bubamo rero iryo hindagurika ririye rijyanye n'ubukene icyo kibazo cyagarutseho kenshi kigarukwaho cyane cyane nk'uko navugaga n'abatuye uyu mugabane wa afurika kuko nibo twari kumwe rero ubwo bisaba rero bivuga yuko tuzakomeza kuba kuri depandanse duhora twumva ko tugomba gusaba kubera icyo kibazo cy'ubukene ikindi kibazo rero cyakunze kugaruka nacyo kijyanye n'ubwo bunyuke bw'umugore nubwo mu rwanda twateye intambwe abagore bakaba biga ariko usanga hari bake badafite ubwo bushobozi bwo kugira ngo bashobora kwiga uko bikwiye yige ishami yifuza yige aho yifuzaga kwiga kubera ko wenda iwabo muri bwa bukene batabonye uburyo bwo kumurihira hanyuma nanone ikindi kintu cyagarutseho ni iriya kovide cumi n'icyenda kovide cumi n'icyenda nubwo itakiriho abantu bikingije abantu batakirwaye cyangwa se n'uyirwaye ntakibimenya kubera ko hagira ibimenyetso bikeya nayo yasize yasize ibibi byinshi yasize ibyo byerekeranye n'uko byahohoterwa twavugaga nubwo byashize hari abasibiye bubi cyane nk'abahohoterwa mu gihe cya jenoside muri cya gihe cya kovidi bafungiranywe bafungiranye batabonye uburyo bwo kongera guhura muri aya matsinda bafasha guhorana icyizere cy'ubuzima cyangwa se nk'iwacu muri segota dutangana agaseke k'amahoro muri cya gihe cya kovidi ako gaseke k'amahoro ntikatangaga uko katanzwe abantu babona umwanya wo gukira wo gukira ibikomere wo kugira ya resiliyanse yo kugira bwa budaheranwa rero ibyo nabyo byagiye bigarukaho ariko numva kuri njye ari igihe gitoya igihe kizagera bibonerwe ibisubizo bibonerwe ubusubizo binyuze muri bwa bufatanye cyane ko twebwe twirata ko hari volonte politiki gahunda y'igihugu cyacu iduha uburyo iduha n'ubushobozi kubera bya bigega n'ubundi bagenda bashyiraho igihe cya kigega cyihariye gifasha abagore cyangwa se abana b'abakobwa ibyo byose tubibona ko ari iby'igihe gitoya ko gahunda tugenderaho izatuma ibyo bibazo binyuranye bikemuka kandi n'ibyo bijyanye n'ihindagurika ry'igihe ni gahunda yafatiwe ingamba tugomba guhagurukiza abantu gutera ibiti hirya no hino nubwo wenda nka biriya bijyanye na inondasiyo nka kuri ubutaka bwagiye muri za gisenyi n'ahandi byo tutabifiteho ubushobozi buhaye ariko ibindi bisanzwe tuzagerageza kuburyo mu gihe kiri imbere rwose umugore tunumva ko atereye kandi atengamaye mu iterambere rirambye bizamura ubushobozi bwe mu bukungu bikazamura ubushobozi bwe mu mibereho myiza kandi tuganisha no gufata neza ibidukikije
dusubire ku murongo wa telefone twakira frederic uranyumva frederic turi kumwe frederic telefone ye iracitse reka noneho dukomeze tuganira n'abatumirwa kugeza abari ku mirongo ya telefone babashije kwitaba zirimo gucika didasiyene amasomo turebye nk'amasomo mwakuye muri iriya nama azabafasha mu byo musanzwe mukora mu guharanira yaba ari icyateza imbere umugore cyangwa se kurwanya ihohoterwa cyangwa ikumirwa ahantu hatandukanye amasomo y'ingenzi mwakuye muri iriya nama ni ayahe murakoze navuga ko iriya nama yatubereye urubuga rwo kubona kwigira ku bandi tukabakuraho byinshi ndetse nabo bakatwigiraho bagatahana ibindi ariko icyo navuga nyamukuru navuga ku bintu bitatu icya mbere ni ukuvuga ngo umugore arashoboye umugore arashoboye duhereye ku munyarwandakazi aho ubu ngubu ageze mu kugaragaza ubushobozi afite ndetse akaba yabera n'urumuri abandi bagore bo ku isi navuga rero ko umugore ikintu akeneye kugira ngo ubwo bushobozi bwe butere imbere akeneye kumenya amakuru akeneye kwinjira mu ruhando kandi ku buryo buhanitse bwo kumenya amakuru kugira ngo amenye ibiriho hirya no hino ku isi byabasha kumuteza imbere aho rero nkaba nsanga icyo twakuyemo gikomeye ari uko twashyigikira abagore kuba bagira ubushobozi mu kumenya amakuru biciye mu ikoranabuhanga tukaba rero ari ngombwa ko dukora ubuvugizi kugira ngo umugore n'umukobwa yego n'umugabo kubera ko buri wese akeneye kumenya amakuru babasha kugira ubwo bushobozi binyuze kuri gahunda ziriho zisanzwe za leta mu kwigisha abana mu mashuri binyuze mu byo natwe dukora nk'imiryango ifasha abagenerwabikorwa bacu tubaha amatelefone kugira ngo agezweho kugira ngo babashe kumenya kuyakoresha mu gutanga amakuru mu gutanga amaraporo mu kugeza ku buyobozi ibibazo byaba bivutse bibangamiye umugore n'ibindi byakorwa kugira ngo uyu mugore agire nawe uruhare mu gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo agere ku makuru yihuse ikindi numva cy'isomo twakuyemo dukwiriye guhagararaho ni ukumenya kwifatanya n'abandi kumva ko tutari twenyine kubera ko iyo abantu bifatanyije bagera kuri byinshi ari mu rwego rw'ubuvugizi ari no mu rwego rw'amakuru ari no mu rwego rw'ibikorwa ni ngombwa yuko abantu bitoza gukorera hamwe ukumva ko niba uri wenyine utagera kure ariko iyo wifatanyije n'abandi bibageza kuri byinshi ikindi nakuyemo ni uko abantu bashatse ibisubizo byinshi bishatsemo ibisubizo umugore yishatsemo igisubizo yiyubaka mu bijyanye n'ubumenyi yiyubaka mu bijyanye n'iterambere yiyubaka ndetse no mu rwego rwo kugira uruhare muri politiki mu nzego zifatiramo ibyemezo bityo rero umugore wese aho ari niba ahanganye n'ikibazo akabanza ubwo akishakira igisubizo ntategereze yuko ari undi muntu uzaza kumuha igisubizo kuko iyo gihe aba arimo gukererwa twize rero ko umugore afite ubushobozi bwo kwishakamo igisubizo byamunanira akitabaza abandi ariko umugore yibonemo buri gihe ko ari igisubizo mbere y'uko haba ikibazo cyangwa se yakwishakira igisubizo mbere y'uko arindira ku wundi muntu akimushakira nkaba rero numva muri izo ngingo uko ari eshatu ari amasomo akomeye nakuyemo ndetse twazaganirizaho n'abandi baba abo dufasha mu buryo bw'abagenerwabikorwa bacu yaba muri za mu bafatanyabikorwa turi kumwe ko izi ngingo eshatu ari ingenzi ko umugore agaragara mu ikoranabuhanga umugore n'umukobwa akibona mu bufatanye n'abandi bantu agafatana n'abandi kandi akaba umugore intore yishakira ibisubizo
urakoze cyane ngiye kujya ku murongo wa telefone ariko nanone telefone witwe manweri nayo iracitse manweri ngo uragarutse ku murongo nagira ngo tukwakire manweri wiriwe neza
mwiriwe neza yego telefone yawe yaracitse nagira ngo nguhe umwanya nawe sinzi niba ari ikibazo cyangwa igitekerezo
uburyo igitekerezo cyanjye mbona ni uko umugore akeneye abagore muri rusange bafite uburenganzira ku iterambere ryabo kandi kanatsinda mu kibano hirya no hino turabona ko ubu biriko biraza paraporo no mu myaka ihise aho wasanga umugore wenyine yiya ku burenganzira umwe ngo ntacyo ashoboye guharanira inyungu zabo barabishoboye kwiteza imbere haba mu byiyumviro haba mu nivo finansiyo mu buryo cyane guhagararira agateka kabo mu buzima nta ngorane biriko biratera intambwe rero ariko hari ikintu kimwe tukibona iyo agiye arose libeti abagore bamwe bamwe nk'uko tubibona mu kibano barose libeti ikwiye nk'iy'uburyo cyane guhagararira nk'ibikorwa abajejwe mu mabanga ugasanga wa mugabo nawe kwihohoterwa nawe ntibajya umenya ngo agomba ahohoterwa afatwa ubutariko akakwa uburenganzira bwo kwitwa umugabo mu rugo
urahagana hehe manuel
bogewe ndi mu burundi mu manuko muri makamba makamba ubona ibyo bibazo by'abagore bamara kubona ubushobozi cyangwa se bumva baraharaniye uburenganzira bwabo hanyuma bagahindukirana abagabo bakabahohotera
hari ahantu nabonye akarorero kamwe vurema umugabo yaniganiye ibibazo yagize nyuma y'uko umugore ateye intambwe yaba mu by'ubutunzi mugabo umugabo umugabo yaragize ibibazo kugeza n'aho inzu yari asanzwe abayemo ayimutererana arapfa haragenda aramubisatira we yategereza gufata ingingo ntiyumva ko umugabo niwe ashaka guhohoterwa kubera bwa burenganzira barose umengo buba burenze
uratekereza ko ari izo mpamvu zituma ibyo mu rugo bihinduka umwe agahohotera undi
na cyane cyane impamvu imwe nizo zirabituma iyo kare yari asanzwe atabugaragaza mu byumvi nk'aba
manweri tubabarire telefoni yawe irimo kuvuga nabi urakoze cyane ku gitekerezo cyawe goderiva hari amasomo mugenzi wawe didasiyene yari amaze kutubwiraho muri makeya amasomo mwakuye muri iyi nama nagira ngo niba hari icyo wakongeraho ku byo yavuze ube wakivuga cyangwa se uvuge kuri iki Emmanuel avuze ko bagore bamara kubona ubushobozi barangiza bagahotera abagabo
murakoze abo bagore babo n'ubushobozi bagahohotera abagabo ntabwo baba bafite ya ndero nziza dutanga muri aya mahugurwa ntabwo baba barumvishe akamaro k'iterambere ry'umugore kuko umugore watera imbere ateza imbere umugabo we bakagendana urwo rugendo rw'amahoro n'ubukungu bagasangira ibyiza baba babonye bagateza imbere abana babo umva rero ntabwo umukobwa umwe yacikisha bose ndumva atari benshi niyo ndebye nk'aho n'abo duhura tugendana umugore iyo yateye imbere ateza imbere umuryango ukabona niyo yaguze imodoka ikaba ari iy'umuryango abana bakiga abana bakavurwa n'ibindi rero uwo mukobwa umwikitisha bose ni ukuzamukebura nuko manuel ntaza aho atuye twari kuzamushaka tukamwigisha kugira ngo n'abandi bagore baba bateye intambwe bo kujya bumva ko bitandukanyije n'abo bashakanye kandi wenda nabo babafashije kugera kuri iyo ntambwe cyane nk'aho abakobwa biga muri iniverisite cyangwa abagore umugore akaba afite umugabo akamufasha kwiga iyo arangije rero agomba guteza urugo imbere n'umugabo we agahindukira akajya kwiga ibindi rero twungukiyemo ni uko twabonye ko umugabo ni umunywanyi ni umufatanyabikorwa muri ya majyambere ya terambere ry'umugore wa mugabo rero agomba gushinga ibirindiro mu neza akagira ya mahame ya kigabo akagira ya migirire ya myitwarire aganisha ko aba umugabo mwiza umugabo ushaka ko urugo rutera imbere ushaka ko umugore agasubira inyuma kandi ntabikore gusa ko ari umugabo mu rugo rwe ahubwo bikaba abagabo bose bo muri kominote akaba n'umugoroba mbese w'abagabo wo kugira ngo nabo bisuzume uko abagore duhurira muri aya matsinda n'abagabo bajye bahura kugira ngo nabo bumve ko bagomba kuba abanywanyi bacu mu iterambere dusangiye kuko urugo nk'uko mubigize mu kanya rwubaka babiri aya mahirwe rero tuvuga tugomba twese dushaka amahirwe aha ngaha kuri twese abagabo n'abagore akaba ari bwa burenganzira bungana twese duharanira ibyo rero ni ikintu cyo kwishimira nk'abagabo n'abagore tugomba kuzamura ingo zacu kandi tukazamura n'igihugu cyacu ikindi wenda nagarukaho ni uko abantu bagomba kwirinda ivangura nabyo nicyo cyafashije kwigira muri iriya nama hari abantu wenda tuba tubona bafite ubumuga ndetse abantu babana bahuje igitsina nabo buriya bafite uburenganzira abo bantu rero tugomba nabo kumva ko bafite uburenganzira ntitubavangure ntitubasembure ntitubakweme ahubwo tukumva ko ari abantu dufatanyije iterambere ry'isi dufatanyije kubaka isi y'amahoro dufatanyije kubana muri bwa buvandimwe busanzwe nk'abantu yego reka mbashimire rero umuntu ufite umuntu mugabo n'umuntu ufite umuntu mugore twese rero muri ubwo bumuntu ari ababusangiye cyangwa ari abatabuhuje tugomba gufatanya tukazamura aho dutuye urakoze cyane imyumvire
urakoze cyane madame goderiva mukasarasi kuri izo nama ndagushimiye nawe didasiyene mukahabeshimana n'abandi mwese twari kumwe nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire ibihe byiza